kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu frederic nkundikije urakoze etienne imbere y'uko tuja mu kiganiro dusanga ijambo ku izina mugenzi wacu jimmy shukurane bakomera dukire ku mayange y'ukuntu umutekano wifashe mu buseruko bwa kongo hari amakuru avuga ko abasivile bashika mirongo ibiri bahitanywe n'ikibombe catewe muri sekiteri ya mweso hamwe no mu gasagara gatoyi ka kicanga muri sheferi ya bashari aho ni muri teritware ya masisi abasirikare ba leta ya congo fardc n'umurwi m23 urwanya ubutegetsi bwayo baragiranya ivyo bitero amasoko yacu mu nzego za gisirikare n'iza societe civile yemeza ko intambara ikaze ejo yakomeje hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta n'imitwe zishyigikiye mu gace ka Mweso aha ni mu birometero birenga makumyabiri uvuye mu mujyi muto wa Kicanga agace muri iyi minsi kagenzurwa n'abarwanyi ba M23 santere ya Mweso ni agace gatuwe n'abaturage ibihumbi ijana na mirongo itatu na batanu umuturage wavuganye n'ijwi ry'amerika utashatse ku izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano we avuga ko yari ahibereye ubw'icyo gisasu cyagwaga ku nzu iyi nzu yari iruhande rw'urusengero yari yahungiwemwo n'abaturage baturutse mu bice bitandukanye bikikije mweso batinya ko bahura n'amasasu igisasu kimwe gusa nicyo cyaguye kuri iyi nzu gihitana ubuzima bw'abasivile n'ubwo amasoko atandukanye yemeza ko abantu babarirwa muri makumyabiri bahitanywe nacyo uyu muturage wavuga ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera kuko iperereza rigikomeje ibombe yaguye yaguye ahantu hari urusengero rw'abasepake hitana abantu uh, gusa ko bigoye kuguha imibare muri aka kanya ariko abantu basize ubuzima mu mirwano abaturage bagera kuri makumyabiri bari kurenga igisasu eh, caguye ku nzu irimwo abaturage eh, aho mu kigo cy'urusengero itangazo ryashyizwe ahagaragara rikanashyirwaho umukono na koloneli guillaume njike kayiko umuvugizi w'ingabo z'igihugu fardc mu ntara ya kivu ya ruguru rivuga ko icyo gisasu cyahitanye abantu cumi n'icyenda abandi makumyabiri na barindwi barakomereka ntituramenya neza imyirondoro yuzuye y'abahitanywe n'icyo gisasu avuga ko icyo gisasu cyakoze ayo mahano ari icyo mu bwoko bwa moritiye ijana na makumyabiri cyatewe ku nzu y'umuturage muri santere ya mweso muri iri tangazo fardc ivuga ko iki gisasu cyatewe n'abarwanyi ba M makumyabiri na gatatu ubwo yashakaga kwinjira mu gace ka Mweso no mu nkengero zaho ahari ibirindiro bya FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo ifatanye nabo mu kurwanya M makumyabiri na gatatu M makumyabiri na gatatu yo ivuga ko ibivugwa na FARDC binyuranye n'ibyabereye kuri santere ya Mweso abinyujije ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter bwana Bertrand Bisimwa ukuriye umutwe wa M23 yavuze ko icyo gisasu cyagabwe n'indege ya leta itagira abadereva drone mu butumwa bwe uyu yavuze ko bigoye kumenya umubare nyakuri w'abakomerekejwe n'iki gisasu cyaguye ku nzu y'umuturage kigahitana abasivile abakomeretse bajyanwe ku bitaro bikuru bya Mweso kugira ngo bavurwe nk'uko uyu muturage yabibwiye ijwi rya Amerika karitiye ibi bitaro biherereyemo igenzurwa n'imitwe ya wazalendo hamwe n'ingabo za fardc gusa kuri uyu muturage abakozwe n'iki gisasu bashobora kuba ari benshi cyane inkomere ziri kuza hano mu bitaro abaganga barimo kuzikurikirana kuko nta mubare mwinshi washoboye gusohoka muri mweso bitewe n'uko byaje bitunguranye bamwe baturutse ruguru vaga icanga abandi baturuka fuva gashuga aha ku bitaro inkomere ziri kwakirwa abashoboye kuba bavuye mu mazu baraha mu bitaro bari gukurikiranwa n'abaganga uyu muturage avuga ko bigoye kumenya uyoboye santere ya mweso hagati ya faridese na m makumyabiri na gatatu avuga ko impande zombi zigabanya uduce tuhakikije ni umudugudu munini igice kimwe giherera hepfo kirimo FARDC ahitwa Ambuhi Bukama uh, uwinjira Nyanzare ibindi bice byo ruguru M23 ariko muri centre centre ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi ntabwo turi kuhagera niho hafi hagwa ico kibombe urumva ko abaturage twe tugifite ubwoba bwo kuba twamenya uri muri centre commercial nangwa hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi Toby Kahangu umuyobozi wungirije wa sosiyete sivile muri grupema ya Mokoto twavuganye nawe yahungiye mu ishyamba kubera gutinya imirwano ubu nta muturage wari wava mu nzu nta muturage wari wava ahangaha ku bitaro abari mu mazu umutekano mu masaha saa moya n'igice saa mbiri za hano amasasu yari agikomeje hano muri santere ya mweso Ah, kuri ubu umutekano ntawo abaturage abenshi ntibarabona n'ibyo kurya kuko nta bufasha babona imirwano igikomeje iyi mirwano yakomereje mu gace ka Mweso kari muri grupema ya Mokoto no mu bice bitandukanye bikikije umujyi muto wa Kicanga Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma turagushimiye jimmy eh, tukivuga kandi ku makuru yo mu buseruko bwa congo mu rwi m23 urwanya ubutegetsi muri repubulika ya demokarasi ya congo ejo bundi warashinze ubutegetsi bushasha muri teritware ya rucuru kuva ku munsi wa kabiri ako gace ka kivu ya ruguru gafise umuyobozi mushasha hamwe n'abayobozi b'ibisagara binini binini vya bunagana kicanga na rubare harashinzwe kandi abashikiranganji b'ubutunzi n'umwimbu hamwe n'imigambi yo kwigisha no gukundisha abanyagihugu mu rugwi M23 umugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yaravuganye na Claude Bambanze arongoye sosiyete sivile muri Rucuru amubaza uko bakiriye izo ngingo umutwe wa M23 umaze gushyiraho ubutegetsi muri teritware ntabwo ari muri teritware gusa ahubwo bamaze gushyiraho me- n'abashefu de departama bisaba nk'aho ari abaminisitiri umva ko ibyo ngibyo bigaragara noneho ko ba- bamaze gufata ya teritware bamaze ku- bamaze ku- ku- ku- gufata ngaho ari igihugu eh, cyigabye muri kongo akaba ngaho noneho bagiye kwifata ngo ari igihugu cyabo bwite kuko bagomba gushyiramo noneho administration bashyiraho abaminisitiri n'ibindi byose kuri twebwe nka sosiyete sivile twakomeje kuvuga ko iriya ntambara ubundi icyo ishaka icyo igamije ni ugukata igice kimwe cy'igihugu bakakiyobora nk'uko bashaka bimaze kugaragara ku buryo abantu batangiye gushyiraho abayobozi babo abaminisitiri babo bavuga ko noneho ubu ngubu bashaka kwigenga nk'uko ba nyine ba- ariyo yari eh, ariyo ntegano yabo kuva kuva na kera nanone none se iyo uvuga yuko bashyizeho abaminisitiri abaminisitiri bashyizeho ni bande amakuru twari dufite nuko bashyizeho abakuru b'imijyi nka bunagana eh, kicanga ndetse na rubare abo baminisitiri uvuga bazayobora izihe minisiteri hari minisiteri bibiri bamaze gushyiraho ko nabo mu itangazo basohoye banditse ko ibindi biri biri- barabisohora mu minsi iri imbere ariko bashyizeho min- mi- minisitiri ushinzwe eh, implantation ya parti formation ideologique eh, akaba ari uwitwa desire desire rukomera akaba akaba yunganirwa n'uwitwa uzamukunda pascal na uwitwa jean louis kulu bakaba bashyizeho minisitiri ushinzwe eh, information na media akaba ari laurence kanyuka hari n'undi bashyizeho umwungirije undi nawe ubona bash- bamushyizeho eh, bakaba bavuze ko ibindi birasohoka nyine mu minsi iri imbere none se nk'abaturage bari aho ngaho muri muri rucuru ubu- ubwo butegetsi bushya mwabwakiriye muvuga muti nta kundi twabigenza bagiye kudutegeka mu- mu- muzabana mute bazabategeka bate ko bimeze eh, guhera bagifata hariya hantu abaturage ntabwo bigeze babyishyira na rimwe ni ukubura nyine aho bajya na- na mangirende kuko nta- ntabwo bafite kuvuga ngo bashobora kwigungura cyangwa ngo babyange kuko basanga ba- bafa- ba- ba- bafa ari ingwate ibucuro ubu ngubu urabona ko uhereye nka saa ku- saa kumi n'ebyiri n'igice nta muntu usho- wemerewe ku- ku- ku- kugenda no mu muhanda abaturage babyakiriye eh, batabyishimiye ariko nk'uko nyine mbize kuvuga nta kundi babigenza ko nta n'amakuru kuko bafite ni ukwicara ba- baka- bakaguma neza kuko nta kindi ba- nta kindi ba- bakora ariko kubu abaturage ubwabo nta n'umunsi n'umwe bigeze ba- bishimira eh, iriya rebellion cyangwa iriya memetro kuba hariya nta n'umunsi n'umwe bigeze ba- ba- babishimira nako ariko se nsobanurira tumwe ndabumva ijwi rya amerika muri kano kanya ubuzima uko bumeze aho ngaho muri teritwari ya rucuru aho umuyoborwa n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu urambwira uti kuva saa kumi n'ebyiri n'igice haba ah, nta muntu usohoka nta nyoni b'igicaracara ariko si ubuzima bwa minsi yose bu- mubaho mute mubaho mute buri munsi ubuzima ntabwo ntabwo bumeze neza ubuzima ntabwo bumeze neza kuko urabona ko ubu ngubu hari hari ibintu bya kidnapping byiyongereye cyane hari rubare bari gukidnapa abantu hariya za ntamugenga bari gukidnapa abantu buri munsi eh, hariya za gusanza nanone bari gukidnapa abantu buri munsi urabona ko nyine abantu ba- ba- ba- babayeho nabi hari amatakisi menshi cyane ba- at- atoroheye abaturage ubu ngubu abasore bari gufatwa ku ngufu kugira ngo mu gisirikari bamaze ku- babanje gufata abayobozi b'ibanze ba- barabufite abanyumba kumi bashefu de lokalite kubafata ku ngufu kujyana mu gisirikari none ubu ngubu bari gufata tiburinzi gutanga gutanga abasore ngo bajye mu gisirikari ku ngufu ubu abana ba- barara mu shamba ba- babaye imishwira babaye mu shamba abandi bari guhunga bakageza uganda ubu ku byerekeye amatungo ni ni ukuyari- kuyasorera mbese imisoro i- ihambaye hari n'ahandi hantu usanga amasambu y'abantu ba- bagahinga bakeza bamara kweza bakabirukaho ngo no ngo ayo masambu ni aya ba fpr bakabirukaho hanyuma baravuga bakazaraza ama- amamashini za egreneze bakajya bakajya gusarura mu, mu, mu masambu y'abantu uvuze neza abaturage mesi babuze ahantu bahungira babuze ahantu bajya ariko umutwe ubuzima bume- bubayeho nabi cyane claude bambanze uhagarariye sosiyete sivile muri rucuru ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze ni njye washimiye urakoze nawe venuste ubu naho nk'uko twabemereye tuje ku muzi w'ikiganiro dusangire ijambo mushikanahe safari mu nyarugendo mwihweje ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe ishyirahamwe ryishyize hamwe riga- mu gihugu cya kenya rigatangaza ko rigiye kurwanya leta ya kongo murafite akizero ko amahoro azaboneka mu gihugu cyanyu urakoze bwana ah, frederic Ah, ndagira ngo ah, dufate kongo nk'igihugu cyacu kandi muri rusange amatora yarabaye hose ariko rucuru n'amasisi ah, eh, rucuru n'amasisi ntabwo ari y'abahutu gusa ni rucuru n'amasisi ni y'abahutu abatutsi abandani abahunde Ah, dutuye muri kariya karere twese am- nta matora yabaye ariko si bo bonyine gusa rucuru n'amasisi ni amateritwari abiri ariko hari no muri teritwari ya kwamuzi muri bandudu ntabwo amatora yabaye hariya nta emuventuri iriyo ntabwo u rwanda ru- rwagiyeyo ni ikindi ni indi teritwari ya kongo itaragize amatora kandi kwa mutu yegereye kinshasa ubuyobozi ntabwo buri kure yaho hashize imyaka naho umutekano warabuze muri kara karere ku buryo abayobozi abategetsi perezida Tshisekedi na guverinoma ye bananiwe kuzana umutekano muri kwa muzi karakare ni teritwari yabo nafe ngiye icyo nshaka gushyiraho ni iki ngiki turi abaturage ba kongo rucu n'amasisi ni iwacu hari intambara emu ventura yarateye iravuga ibyo ivuga turafite impunzi ziri hanze izo mpunzi ikeneye gutaha abayobozi bacu bacu mu kanwa kabo nibo batera intambara batera intambara bati ni igihe ubutegetsi bwemera nk'umugabo nka bitakwira uvuga ati ngewe umututsi n'inzoka ubu njyana akwiye guhanwa kugeza n'undi arahanwa ariko tuzi ko yatowe ejo bundi uvira azaba depite mu rwego rw'igihugu kandi imvugo ye aravuga ati niyo nzirukana abatutsi bose bave muri kongo hariya baratera wa bundi bariya ba- bavuga bati muzirukana abatutsi mubahora iki urumva rero ko bizotera ibibazo ibyo twifuza ni uko imvugo y'ukora kampani igomba guhinduka perezida yaravuze ati nzatera u rwanda ibyo ngibyo ni imvugo y'umuntu ukora kampani nizera ko nk'umuturage wa kongo ko imvugo ya kampani izavaho hakajaho imvugo y'umuperezida uvuga ati shaka ko amahoro agaruka igihugu cyacu gifite ibibazo hari ibibazo biri indani hagati birimo byatumye bari abananga n'abandi bafata eh, ari amagambo bavuga i nairobi ngo bazotera bazafatanya na emuventura biriya ni ibibazo bigomba gufatirwa muri rusange nk'igihugu ariko cyane cyane mu karere dukomokamo emmanuel arabizi turaturuka hamwe impunzi turazifite hirya no hino abana bacu hari abahutu hari abatutsi bari muri emuventura baravuze bati tuzarwanya turafite icyo dusaba ibyo ni ibibazo biri mu gihugu perezida wenyine kisekedi watowe muri myaka itanu arafite imbaraga afite ubushobozi cyane cyane Ariko me- izaturuka mu mvugo ye izatuma na wa wundi wafashe intwaro na wa wundi utabaza agaf- agafashwa n'abahanga n'ibihugu by'ibituranyi wa wundi azavuga ati eh ndekeye aha ngaha tugiye gufatanya na perezida wacu hanyuma nubake igihugu safari munyarugendo wowe na emmanuel sekiba mwakuriye hamwe akamo motera abanyekongo muri rusange cyane cyane mu buseko bwa kongo kugira ngo ah, babandanye babana mu mahoro nk'uko byari bimeze kera akamo mubatera n'akahe Ah, okay urakoze Ah, ah, ah, ijambo ryanje nka umuturage ukomoka i bunagana muri teritwari ya jomba mu baturage ba rucuru bose n'ahandi hose muri congo ni ijambo ryo kubahumuriza kubahumuriza ni iki imyaka irenze mirongo itatu twarahunze ngiye ku giti cyanje nahunze i kinshasa mirongo icyenda na gatandatu nakoraga mu kinshasa nk'umuturage usanzwe ariko nahunze nzira y'uko ndi umututsi ntabwo nateye sinari murwanyi ntacyo nakoze ariko itariki ya mbere cumi na cumi na rimwe mirongo itanu na gatandatu narahunze ni ukugira ngo duhumurize abaturage bose bari muri muri kariya karere icya kabiri ijambo ryacu rijyahumuriza ntabwo rizahumuriza umututsi gusa umuhutu rizahumuriza n'umundani baturanye muri kino gihe turazi ko ibibazo ari byinshi cyane ariko tu- turamagana nk'umuturage wa kongo turamagana imvugo iza ngo intambara iri hariya ni hagati y'abahutu n'abatutsi turamagana in- imvugo iza ngo abahutu baricwa bazira ko ari abahutu turamagana abatutsi bafata inzira yo gufasha kwica umuhutu turabamagana abatutsi abatutsi n'abahutu twange ko twaba i- i- intandaro y'ibibazo by'umutekano iwacu twebwe nk'abahutu n'abatutsi dushyize hamwe tukareba ko tutari abanyamahanga ko atari intambara kuko uh, bamwe bavuga ngo ni intambara y'abanirotike n'ababantu izo mvugo tuzamagane ndi umuhutu ndi umututsi tuyamagane nta Erega me- munirotike nta mubantu turi ubwoko bumwe turi abanyekongo twese dufite ubutaka bumwe ntawe uzakundi ubutaka ntabwo emmanuel azajijwa mu gafata ubutaka bwa bwa data ntabwo uzafata ubutaka bwa se aho ngaho tuzubaka kongo tuzubaka amahoro iwacu iyo mvugo tuyitangireho nituyitangiraho tuzubaka iwacu ariko iyo mvugo turayisaba perezida n'abatowe nk'abadepite provincial national murakoze cyane murakoze emmanuel sekiyoba mwavuze ukuntu abanyekongo babana neza bataraba ubwoko muri kahise akamo mubatera muri iki gihe tubona ko eh, ikibazo c'amoko gikomeye cyane cyane mu buseruko bwa kongo ni nk'akahe
urukumva bwana frederic ndasubira inyuma gakeya njyewe na safari ndi umuhutu n'umukara umututsi eh, ni twe twebwe turi guhangayika cyane muri muri ibi bihe byose hari imvugo hari n'imyifatire imvugo ngo batangiye kubitakwira n'abandi ngo imvugo ni uku- kwamagana abatutsi ni ukwicisha abatutsi mujye murarira naho- naho n'imyifatire y'abatutsi muri kongo safari ari aho ngaho azi ko twakuze hamwe twagiye ku mashuri hamwe igihe fpr yakuvanye abatutsi muri universite ya kinshasa nduye n'abatutsi bonzi bo twakuranye bose barazimiye ntanzi iyo bagiye ngiye kumenya ko ba- ba- ba- bakiriho n'ubushobo baba mu ntambara y'ubuganda n'u rwanda ese iyo myifatire y'umututsi nakuranye nawe y'umututsi wabonye ko afite ibibazo yaza kumbwira ajya mu rwanda gute- gu- gu- gutera u rwanda anyura mu uganda icyo kintu tugisubireho tumenye nibura umututsi wo muri kongo umenye ko kongo ari igihugu cyawe umenye ko kongo ari igihugu- igihugu ufata neza urwanye kugira ngo amahoro agaruke iwacu urebye igisirikare ubu ngubu cyo muri kongo gifite abantu biruka bava mu gisirikare cya kongo mu rwanda benshi ni abatutsi ntavuze ngo bonyine benshi ni abatutsi icyo nsaba safari ni iki dukomoka hamwe cyo tuvuga ni ukuri ejo bundi hari videwo wakoze safari uvuga ko weho niba uri inkotanyi ngiye kuyireba kuri youtube wayivanyeho weho ngusaba kimwe njyewe nawe dukomoka hamwe kandi ibibazo bidutera ni byinshi cyane umunsi njyewe nawe turagira ngo tugarure amahoro iwacu twihangane twamagane abari kuduteranya u rwanda n'ingabo ze ubuganda n'ingabo zabo warebye ukuntu uko eac yaje muri congo ibyo yakoze ifasha m23 kugira ngo bave muri bunagana bagere eh, aho bageze baje mpaka muri masisi iyo myifatire ntabwo ari imyifatire myiza nkeka ko tsegeri mu mvugo ye aramagana abakongomani bose ngo twihangane nta bwoko nta guc- nta ku- nta kuvanga ubwoko twihangane none twemere ku- ku giti cawe emmanuel c'umuntu akunda amahoro mu kanya gatoya cyane rwose akamo mutera abanyekongo muri rusange ah, abanyekongo bo mu moko atandukanye ni nk'akahe kamu gatera amoko bari kuzana ibibazo ntabwo ari amoko gusa muri kongo ari kuzana ibibazo ndi gusaba abatutsi bihangane bari kumva ari igihugu cyabo cyabakunze cyabahaye byose bagaruke twicare tuvugane ukuri turebe ko bagarura amahoro iwacu mushirantahe safari munyarugendo eh, nk'uko mwabivuze eh, amatora yaraheze ubutegetsi burahari eh, perezida ah, ku munsi wa gatandatu itariki mirongo ibiri yarahiye amabanga yo kurongora igihugu ku nshuro igira kabiri eh, akamumotera abategetsi eh, kuko nk'uko mwabivuze uruhara rw'abategetsi rurahambaye cyane rwose mu guhumuriza abanyagihugu abategetsi bobo mubasaba iki urakoze cyane mbona frederic nshimira umugenzi wanjye manuel ko asubiye inyuma gatoya hari ikintu ndavuze ngo nigeze nyumva kuri yutube ko ndi inkotanyi ndamubwira ko emmanuel ah, izo ngizo ni imvugo abantu bashatse guhimba nta na rimwe nigeze mbivuga icyo ngicyo uragira ngo akivaneho cya kabiri namubwira ko niba ari kinshasa mirongo cyenda ah, na gatatu akabura abatutsi bahunze namwibutsa ko mirongo cyenda na kabiri nta mututsi n'umwe wari waragiye ariko mirongo cyenda na kabiri birukanye abatutsi bose bari muri politiki arazi komisiyo vangu birukanye abatutsi bose rwakabarwa emmanuel ramuzi twamutoye nka muntu waduhagarariye abatutsi n'abahutu bamwirukanye mirongo cyenda na kabiri muri conference nationale souveraine emmanuel ibibazo by'abatutsi byatangiye kera komisiyo vangu yirukanye abatutsi abanyamurenge twirukane emmanuel urabizi abahutu babonye baranditse bavuga ati murakora amarorerwa barimo porofeseri nyabirungu bandikira perezida wa ko- nani musengo wari perezida wa konferanse nasiyonari soverene rwakabuba rwa kanyamacumbi n'abatutsi n'abazahirwa mbareke barabirukanye manuel ngewe uko uvugi- uvuga muri uwo mwanya hamwe n'abatutsi mirongo ine n'abanyamurenge mirongo icyenda na gatanu twandikiye perezida mubutu urwandiko rarusinye mvuga ati dutabaza perezida mubutu abatutsi bari kwicwa barazira ko ari abatutsi pararema yabirukanye murashaka ngo babe impunzi emmanuel rero ibibazo by'abatutsi urabizi imvugo yo natangiranye nayo iyo mvugo yaje iturutse mu bahutu bamwe bafatanyije na ideoloji y'interahamwe yo kuvuga ko umututsi agomba kwicwa nibyo byatumye abatutsi bahunga nibo bamwe bafashe intwaro nibo bamwe bari muri muventura iyo mvugo ideoloji y'interahamwe yatumye jenoside abatutsi ba emmanuel urayizi tuyivanemo muri congo dusubirane ubuzima ni ikintu cyagura ego me- aka- akamo- akamo nakomotera abategetsi bashasha ego akamo natera kuri perezida wacu ideoloji ya jenoside mu karere irahari utazi ko jenoside yabaye irahari jenoside yarabaye tugeze iwacu muri congo abahutu abatutsi twarapfuye twarishwe abatutsi bishwe n'abahutu hari abahutu bishwe n'abatutsi ibyo ni ibibazo hagati y'amoko yacu muri congo arahari emmanuel arabizi arazi abatutsi bishwe arazi abahutu bishwe hariya muri rucuru no muri masisi ibyo ntabwo ari ibanga nibyo bintu twebwe tugomba kuganiramo nibyo bintu abahutu n'abatutsi tugomba kuvana hariya niba u rwanda rwaragize jenoside rukamara abatutsi ibihumbi n'ibihumbi muri congo twiyame ko hatazaba jenoside niyo mvugo rero ngiye kurangirizaho nsaba perezida wacu perezida cisekedi imvugo yo kuvuga umututsi ni inzoka uriya muntu wabivuze yaratowe azaba depite nasiyonari bitakwira justin azaba depite nasiyonari muri iyi legislatire imyaka itanu niba iriya mvugo azayishyira mu ngiro bigiye gutera intambara iyo ntambara ntabwo izahagarara kuko nibyo dusaba perezida rero turagusaba ngo iyo mvugo ya kampanye ihinduke hari nawe ahindura imvugo yubake imitima ahumurize kuva mirongo icyenda na kabiri kugeza uyu mu- uyu munsi iyo mvugo yarakomeje irahagarara ego me- iya nyuma ni uriya navuze uriya bitakwira murakoze cyane murakoze emmanuel sekiwa akamumotera abategetsi kugira ngo abanyekongo basubire kubana mu mahoro eka no mu mutekano cyane cyane no mu buseruko bwa kongo harangwa umutekano muke ni nk'akahe Ko- eh, wakoze cyane bwana frederic icya mbere cyo mvuga buri gihe ni uko two kwihanga two kwicukura icya mbere atangiye na videwo odiyo safari yakoze arayihakanye arayihakanye kandi ibi bintu rero yo kugira ngo tuvuge rero byari ukuri kandi yanditse kuri youtube abantu benshi bayifite ntabwo ni munyigarura hano icyo musaba ngo ngewe natwe tuvuga ni ukuri kuko nge ndi umuhutu n'umututsi kandi iwacu akaba ariho ibibazo bibi perezida w'igihugu ntabwo azaba mu nzu ya buri muntu ntabwo azaba ku muryango wa buri muntu ntabwo azaba ku nzu ya buri muntu niba tudashyize umutekano iwacu twe twenyine bite- bi- bi- bitangira ku kuri ntabwo ari perezida perezida kisigeza kuduhagararira iwacu azana umutekano safari ndi kugusaba abantu batwumva kuri iyi radiyo tuje byose tuvugisha ukuri uje uvugisha ukuri kuko iyo mfite jewe nawe tugira ngo iwacu hamere neza hature neza uvuze ngo abatutsi barishwe abahutu bishwe ni ibihumbi n'ibihumbi bishwe n'abahutu n'abatutsi bavuye mu rwanda n'abavuye muri kongo n'abavuye mu burundi mwese mwishyize hamwe mucyo twajya muteze tw'u rwanda urabizi imyifatire y'abatutsi niyo ikuzanira ibibazo iwacu hari abatutsi bazima beza bunganira nabo batagira ikibazo na kimwe nifuza ngo ture nabo amahoro cyangwa ko perezida wa tshisekedi umugabo w'amahoro mwese murabizi yanze intambara we na kongo kuko rishatuma azanamo sadeke azanamo ease kubyira abantu gutabaza mwabantu mwe naratewe muze mundebe kiba wewe yarafashe ingabo zo- zo muri kongo kuko ubu ngubu afite ingabo zi- zishoboye kurwanya u rwanda mwebweze ubu ngubu bari gusaba amahoro ngo muze kundebera abantu banteye mubagiye bavemo icyo dusaba kisekedi ni uko yo- yo kwamagana abaduteye ubwa nyuma nibidashoboka rero ntayo guhereza kwamagana kwamagana kwamagana abantu batumva kandi n'ejo nababwiye ko blinken yabivuze biri kuri televiziyo no gusaba kagame yamutunze n'urutoki ngo wemere amasezerano ga angola wemere amasezerano ga- g'abari muri nairobi amahoro gari mu- agaruke muri kare karere Emmanuel Seke wa- wavuze inteko za sadeke ziri eh, muri Kongo muri iki gihe muribaza ko izo nteko zoshobora kugarukana amahoro aho inteko za EAC zananiwe nkeka ko bizagarura amahoro kubera iki kuko eas urebye uko bari ba- bakozwe safari nibo babizanye ngo ni rotic na, na bantu urebye u- u- u- ubuganda twawe nande ubwoko ni rotic ntonze umusabiri ni umututsi ni u- ni ubwoko bw'isimbizi ariko zitwa ni rotic ubwoko bw'abaganda nti- ukareba ntiwo uri Eh?
kurabwikiranya n'ubw'abarundi n'abanyarwanda noho muri ko munsi ubwo bwoko buri hose buri hose ariko hari ikintu kimwe I- imbere y'u rwanda ruterwe ru- rugire u- u- u- ubutegetsi bw'abatutsi ntabwo twagize ibibazo yego abantu bararyanaga mu gihugu amarebero gabagaho n'ibyo twabaye kuvana kagame ari umutwaro w'u rwanda ni ibintu byose bizwi ko niwe ikibazo twagize hano muri kongo noneho nkeka ko kisegedi mu- mu mvugo ye aramagana kagame kandi ubwanyu aramagana kagame ubwanyu twakora sadeki ni nk'uko yakuye eac kuza kwerekana abantu mwa bantu mwe murebe umuntu wateye umuntu wateye mbere y'uko ngo turwane twembi turi ufite ingufu kandi nzi ko kongo yosita u rwanda ntabwo ari ukuvuga ngo baje kwica abanyarwanda ntabwo ari ukuvuga ngo baje kwica a- abaturage b'u rwanda b'abatutsi n'abahutu sendo nyine yarivuze ikibazo cyo dufite muri kariya karere ntabwo ari ikibazo cy'abanyarwanda ni ikibazo cy'ubutegetsi buri mu rwanda imana yadufasha mu butegetsi buveho amahoro azagaruka iwacu ubutegetsi buhinduka mu matora mu mu bihugu biri mu nzira ya demokarasi ariko reka mu gusozera duhe n'ijambo safari munyarugendo nawe nyine atubwire niba yibaza ko inteko za sadeka zoshobora kugarukana amahoro aho iza EAC zananiwe urakoze mwana frederike mugenzi wanjye manuel ndakeka ko tugomba kujya muri fagite ibintu biriho imvugo yanjye ivuga neruye ntabwo aranzi azi aho nkomoka azi ibyo nkora arabizi byose nta na rimwe ndaja kuri televiziyo ndaja ku ma- binyamakuru ngo mvuge ngo twamagane twice nta na rimwe rero ibyo ashiraho kuri videwo ibyo ndakeka ko yabikora ariko wajya kuri videwo ya emmanuel wakwibuka ko a- a- abenshi be- ba- bazanye ideoloji bagikomeza ba- kurwanya ideoloji eh, bwana frederic ni akazi I- sadek iraje ntabwo ije kurwanya ideoloji niba utarwanyije ideoloji mu karere k'ibiyaga bigari ideoloji yatumye haba jenoside jenoside yarabaye ntabwo ari ikintu tuzakomeza kuvuga mu kanwa gusa jenoside yarabaye hari ideoloji ntabwo igisubizo kizava muri sadek sadek ije kongeza ibindi bibazo aha niho tur- niho turangirije ikiganiro cacu dusangira ijambo cy'umunsi Eh, ndagushimiye mushigantahe safari munyarugendo ndagushimiye nawe mushigantahe manuel sekiwa ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo nkoramutima tu- ibibazo byinshi ibibazo kuri kongo biracari byinshi nzosubira ndabatera akamo mu minsi iri imbere mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza murakoze cyane bwana frederic urakoze cyane bwana frederic mbere yuko mu nta- tu- turangize mpe imfumu abanyabunagana abanyabuturu bose n'abanyamasisi n'abana- n'abanyakwamutu tubamenyeshe ko n'iwacu naho amatora azabaho bihangane tukeka ko kisekedi ugatowe u rwanda ruzasubira inyuma bakaturekera amahoro iwacu muri kariya karere ngo tujye gutora natwe wakoze cyane murakoze turashimiye kandi n'abanywanyi bacu bakunda ikiganiro dusanga ijambo bagikurikiranye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese ndagushimiye frederic nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radiyo zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radiyo ijwi ry'amerika kandi murakarama
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo